Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashimtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoonni keenyatti mooltan guyyaan har'aa majjii 8 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Jarkeen Babaaruu Xoolee galchumillee sannagaa ansoraa lakeettuu duwarraa sanitti mootummaan Ameerikaa har'allee tokko cufaa ol guyyaa 18 keessa jira jechuun ministeerii maallaqaa biyya Moozaambiik ka doolarii biliyoona lama caala balleessi jedhan kan armaan murtii ittiin dhufatanii himachuu jiran oduu qabnu keessaa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu booda gabaasa bal'aa qabnaa abbootiin gadaa Oromiyaa nageenya akka bu'uu waamicha dabarsan oduudhaa booda dhiyaata. Artistoonni Oromoo hojii isaaniif beekamtii kennuuf jecha dhiyeenya badhaasa qophaa'ee fudhataniiru qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti deebina. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jennaa amma guutummaa oduuf soora.
Itoophiyaa fi Eertiraan daarii isaanii gama magaalaa Amaajeerii fi gama Humeraatiin jiran karaa walti baafataniitiin walti daanduutti jiran. Daarii banachuun tun ammoo falamaa uumuu jirtullee Amaajeriin tun magaalaa Eertiraati. Humeraan ammoo lafa daarii Eertiraa jirtu lafa Itoophiyaa dhiyaattu Mulgeetaa Asbaatti Meqalee nu ergeetu jibeennutti.
Daangaan biyyoota lamaanii baatii fulbaana darbee mul'inatti erga banamee qabee jiraattonni naannoo humaraaf omaajer daandiin sun akka banamu gaafataa turan. Daandichis kaleessa erga banamee qabee uummati uummata waliin wal arguu jalqabuusaaf lammiiwwan eertiraa gara humaraatti imaluu jalqabuu jiraattonni seetit humaraa tashoomee hadduush jedhamu raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsee jira. Gama biraan immoo lakkoofsi isaanii hedduu kan ta'an dargaggoonni magaalaa seetit humaraa kaleessa hiriira bahuudhaan gamasitti imalanii ka turan pirezidaantii naannoo amaaraa gaddoo andaargaachuu irratti mormii isaanii dhageessisuun ibsameera. Dargaggoonni sun daandii cufuun illee beekamee jira. jiraattonni sun jiraattota naannoo amaaraa irratti mormii dhageessisan dhalattoonni tigraay naannolee amaaraa adda addaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru jedhan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo amaaraa obbo asaamanany asras waa'ee mormii sanaa dhaga'uu isaanii dubbatanii waa'ee dhimma sanaa ragaa akka hin qabaatin tuquudhaan ibsa bal'aa kennuurraa of qusataniiru zaalanbassaaf buree gidduu daandiin jiru waan banameef baatii xiqqoo keessatti daldalliif hariiroon hawaasummaa jalqabamu kaleessa daandiin humaraaf homajeer banamuu taansee sabaa himaa biyya keessaaf ibsa kan kennan ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa naannoo tigraay turan yeroo gabaabaa keessatti hojiin hariiroo uummataa cimsuu hojjetameera ka jedhan dr dabratsiyoon daandiin zaalanbassaa seerihaa akkasumas kan raamaa aduqaalaa xumura baatii darbee kan cufaman to'annaa gumrukiif naamusa qabsiisuuf akka ta'e dubbataniiru. Qopheen xumuramee daandiin itti darban keessa deebi'uun akka banamu gochuuf waliin ta'uun hojjetamaa jiraachuullee tuqanii daandiin sun hatattamaan akka banamu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin yaada wal jijjiiruu isaaniillee dubbataniiru jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa.
Puuntland pirezidaantii haaraa filatte. Biitti tuni bara 1998 keessa Somaalee irraa cittee baatee ufiin buluuf labsatte. Ammallee tokkoon ufumaan uf bulchuu jirti. Taatullee addunyaan tokkummaan mootummoota ammatti irraan fudhan. Saahed Abdullahi Deeni pirezidaantii tolchitee filatte. Paarlaamaa biisunii 66 keessa 35tti nama kana filate namis waliin dorgomu 20 dabsatee jechuudha. Hojiin gugurdoon inni fuulitti deebifatu ICC fi Alshabaabitti duulu. Namni ganni 52 kun Puuntland keessatti manneen barnootaatii fi yuunivarsiitii hedduu yookaan ammoo manneen akka barnootii hedduun jiraatu carraaquun beekame. Maanuweel Chaang ministeerii maallaqaa Moozaambiik ka biyyi isaa hiyyeetti daara jalgalti jedhan doolaara biliyoon lama caalirraa balleessi jedhan kaan armaan murtiitiin dhufanii himachuu jiran nama kana jidabr keessa horii inni maqeeffatee nama hedduu liqeessee jedhan waliin balleessa akka kaatiin himatan horiin kun ardi afur waliin tuquu jira noorz ameerikaa afrikaa awurooppaa fi eeshiyaa xoopheen isaa nama hedduu tuttuquu jirti oduun duubatti dachaan. gaaboon mootummaa kaleerraa fudhachuu fi hirtee harkaa Gaaboon biitii Afrikaatuun jechuun kalee mootummaa isii irraa fudhachuu fi itti baafatanii amma immoo mootummaa sun harka deebifattee teessoon mootummaa isii Libreville illee harkisii jirti. Akka jechi mootummaa oduu himaa mootummaa kanaa Gaaboonii Petraayee Mampoogeetti Wanni cuftii qabbanoofti televizyiiniin biyyaallee harkuun mootummaa jira. Itti gaafatamaa warra mootummaa gargalchuuf hidduule akka odumaan mootummaa jedhetti Luuteneel Keelii Ondo Obiingi miilota isaa nam afur waliin qaban mootummaan laftaan harka deebifate to'achuu jira. Namni mootummaa irraa fudhachuuf wareersuu jiran kunin pireezidaantii Gaaboon Alii Boongooti onneen dhibamtee Morookootti wallaanachuutti jira. Odumaa Gaaboon odum Kaameruun keessa ammoo. Gaaboon daangaa isii taa kaameruun waliin qabdu ya cufatte eegi mootummaa isii gargalchuuf itti duulaniin duubatti daarii tan cufatte namni biyyi suni biyyuuf dacha'uuf rakkoo keessa jiraa jedha oduu achii arganne mookii edwiinitti nutti nu erge nama nutti.
Konkolaatonni fe'iisaa nyaatawwan adda addaa akka pilaanteen kokaa, ocholoonii, daakamaa fi kuduraalee adda addaa fe'atan imaltoota. hedduu wajjin magaalaa kiyoosii kaameruun gama kibbaa jirtuuf gaaboon wajjin waldaan kaameruun gama kibbaa jirtuuf gaaboon wajjin waldaan geessutu irratti danqamanii jiran daldalaan lammiin gaaboon luuk iyyene loltoonni gaaboon akka gama kaameruunitti hin ceene kan isaa dhorkan ta'uu dubbata. eega wixata dabre waraanni biyyattii pirezidaantii gaaboon dhukkubsataa jiran alii boongoo irratti yaalii fonqolcha mootummaa geggeessanii booda loltoonni nageenya ummataaf jecha akka daangaa sana cufan itti himuu isaaniillee vi'oo eebsisee jira daldalaan kun.
Je sais que c'est un problème politique. Eux-mêmes, les, les, les hommes politiques, ils devaient régler ça entre eux. Ils devaient pas faire.
Yoo pireezidaanti boongoon hin fayyu ta'ee rakkoon siyaasaa gaaboon gara hokkaraatti ce'ullee mala. karaa kana cufuun waan dhiifamni godhamuuf miti gaaboon waan nyaatamu hundaaf kaameruun irratti hirkattee jirti kana namni hundinuu ni beeka eega daangaan kun cufame saatilee 24 keessatti iyyeessi baay'ee rakkataa jiraadha daldalaan kun aangawoonni mootummaa quunnamtii intarneetiillee cufanii jiru loltoonni fincilan wixata dabre televiziyoonatti bahuudhaan biyyattii keessatti dimokiraasii fiduuf jecha fonqolcha mootummaa geggeessuu isaanii labsanii turan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa kudhanii saddeetessoo fakkii tokkoon cufa jira. Pireezidaanti Tiraampii fi paartii Demokiraatitti dallaa sibiila daarii Ameerikaatiif Meksikoo waliin qabdu irratti ijaaranii jedheetiin pireezidaanti Tiraamp gaafa duul filannoo kaanillee irratti uummata waadaa galii irratti wal dhaban akka itti ijaaran irratti mootummaan Tiraamp nama gama Meksikooti baqateetiin seera malee Ameerikaatti duulu yookaan Ameerikaatti duudu irra dhowwuuf dallaa gala kiiloomeetirii kum sadii jedhan ijaaruu fi kan ijaaran irra dhowwu wayyaa jecheen gaafate dallaa kan doolara biliyoon shaniitii fi miliyoona dhibbajahaatiin ijaaran paartiin demokiraat ammoo nam baqiyaa'u dallaa ijaaruun seeraaf amalaaf adaba ameerikaatii alaa jechuun irratti dadhabe mootummaan tiraamp ammoo ameerikaa gama kaabaa gama kibbaa jechuu daarii meeksikoosi waliin qabdu irratti laftii balaa keessa jirtii jedheetiin televizyiinii uummataatti dubbachuuf deemu jira labsullee dhaqee ilaaluuf deema. daariin sun irralleetti ammallee nama Guatemala, Honduras fi El Salvador seela maree Ameerikaa baafachuuf jedhan kum jahatti daarii Meeksikoo irra dhowwanii achi jira laaftiin naannoon sun balaa keessa jirti jechuun dubbachuu jedhu. Pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un imaltuu guyyaa afuriitiif Chaayinaa jira. Achumaan pireezidaantii Biisuunii Jinping illee wal mari'ata. Imaltuu tana jaartii isaa Rii Sooljuu fi bulchoota mootummaa isaa hedduu guurratee achiin dabre. Pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa kun barana karaa Chaayinaa dhaquuf karaa maruu jira. Tan waliin marro afur achi dhaqe. Imaltuu tana keessa siyaasaa fi mal jireenya biyya ofiillee Chaayinaa waliin mari'achuuf deema. Kooriyaa Kaabaatiif Ameerikaan dhiyoo tana waan Nikuleer Kooriyaa Kaabaa irratti wal mari'achaa bahan. Kooriyaan Kaabaa ammoo Nikuleer isii diqqeessuuf Ameerikaan waadaa galte guuttee fi adabbii Ameerikaan silaa adabdu irra dhaabuu maltee jechuun dubbatanii tan irralleetti bulchoota Chaayinaatiin wal mari'achuuf dhaquun oolu jedhan. Teknooloojiin addunyaa garamittiin deemuu jirti. Torbaan kan keessa namkuum hedduutti egzibiishin yookaan ammoo agarsiisa elektirooniksii addunyaa ilaaluu fi Ameerikaa magaalaa Laas Veegaasitti yaa'u jira. Waan beenni daawwitti yaa'u jira keessa guddoon Amazoon Aleksaa Spiiker jedhan. Spiikeriin yookaan ammoo taaqoonqoo nama guddifti tunin waan dhabii Amazoon baase. Spiikerii tana mana keessatti fuula fedhan taanee muuziqaa sirbiifachifachuu, televizyiinii jijjiirachuu fi waan hedduu ittiin hojjechuu danda'an qoonqoo namaa dhageetteetiin teknooloojiin tun jechuun waan hedduu ittiin hojjechuu danda'an. Makiinaa fi mi'a elektirooniksii roobootiif waan hedduu agarsiifachaaf walitti yaa'uu jiran keessaa tokko. Dhaabbileen elektirooniksii addunyaa waan qaban wal ajiifachaa, wal agarsiifachaa namu walirra barachuuf walitti yaa'uu jira. Viidiyoon kaameraa nama keessummaatii fi nama maatii fuul gargar beeku ka balbalirratti beekeetiin ebelu ebele jedheetiin beeksisullee waan wal agarsiifatan keessaa tokko. Agarsiisii elektirooniksii addunyaa Laas Veegas walitti dhufan kan keessa qoodii Chaayinaa baraan harki 20 qofa. waldhabdaangaa waldhabisiin ameerikaan daldala irratti waldhabdettani tolchuu jira oduun har'aaf qabtattanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. abbootiin gadaa oromoo gujii torbee nagaa labsan torbee nagaa labsame kana keessatti mariin dhimma nageenyaa akka gaggeeffamu akka ta'e illee dubbatameera torban nagaa labsame kana keessatti qaamni seera cabse seeraan itti gaafatamaa jedhu abbaa gadaa oromoo gujii jiroo man'oo labsiin kun wixata kan eegalame yoo ta'u hanga dilbata dhufuutti itti fufa marsaa lammaffaan immoo wixata torbee ittaanu eegala hanga kamisaatti tura tsaayi daamxootu gabaase.
Abbootiin gadaa Oromoo Gujii torbee nagaa lallaban. Torbeen nagaa abbootiin gadaa kunneen lallaban marsaa tokkoffaansaa wiixata galeessaa mudda 29 bara 2011 kaasee hanga dilbata dhufu amajjii 5 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti kan turudha. Torbee nagaa abbootiin gadaa lallaban kanaan mariin waltajjiiwwan nageenyaa fi waldandeettii kan itti gaggeeffamudha jedhame yeroo turtii lallaba nageenyaa kana keessatti. qaamni mootummaas ta'ee qaamni hidhate kamiyyuu lafa keenya irratti akka rasaa tokkollee hin dhukaasneef lallabne jedhan abbaan gadaa oromoo gujii diloomaannoo.
biyyi keenya biyya abbaa gadaa qabdu biyya abbaa gadaatiin bultuu biyya kaayyoo gadaatiin bultuu abbaan gadaa waan jedhe dhaga'anii kanaafuu nageenyi hodduu kana booraa eegaa kan lammoon booronni namni akan duune paartii kamiyyuu paartii siyaasaa duudinuu paartileen duudinuu akka lafa keenya irratti hin booreessine abbaa lafa keenya nageetti akka gujiitti nageenya akka dhaabbatu namni tokkollee akka walitti dhukaan hafuuraan akka wal gaafatu qeerroolle teenaan mootummaa nama bulchuullee teenaan akka lafa keenya irratti dhukaasi tokko hin baane nam tokko kan duune nageenya kan booroon akka gujiitti lafti akkanaa dabarsineera.
abbootiin gadaa kunneenii nageenyi waraabaa fi tasgabbiin itoophiyaatti akka bu'uuf ga'ee isaanirraa eegamu ba'achuuf kan lallaba kana gaggeessaniif jedhame qaamni kamiyyuu karaa nagaaf tasgabbii qabuun waliin haasa'eef furmaata kaa'uu qaba malee sababa waldhabdee dhaabbilee siyaasaan lubbuun lammiilee keenyaa wareegamuu hin qabus jedhan abbaan gadaa oromoo gujii jiloomaan dha'u.
nuti labsii kana ammaan jammaree qaamni tokkollee qaama mootummaa biyya bulchuullee teenaan qaama hidhatee abaa'oo jedhee deemullee teenaan namni labsii keenya kana dabaree waan tokko yakkee olaantummaan seeraa kanarraa fudhatamtuu jennee labsii dabarsine. Aadaa abbaa gadaalleen akka adabaman. Adabamuu hin dandeenye sirna abbaa gadaalleen tokko yoo dhukaasee mootummaallee dhaqanii simatanii nurraa dhaabaa yakka akkanaa qaddanii yakka akkanaa jedhuu qabaatanii yoo abaa'oollee teessee nu keessaa abbaa jedhaniillee itti himuu hin dandeenye seera keenya dabalan.
Lallabbiin kun marsaa tokkoffaansaa dilbata kan xumuramu yoo ta'u marsaa lammaffaan ammoo torban dhufu wiixataa eegalee hanga kamisaatti kan itti fufu akka ta'e odeeffannoo arganneerraa hubachuun danda'ameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerraa.
namni mallattoo rakkoo liqaa moozaambiik ta'e har'a mana murtii johansbargitti dhiyaatee liqaa biyyattii rakkoo keessa buuse doolara biliyoona lamaa keessatti hirmaate jedhame himatamuuf gara yuunaayitid isteetsitti deebisamuuf jira dhimmi ministeera maallaqaa moozaambiik duraanii maanuweel chaang yakka ilaalcha walxaxaaf yeroo dheeraa fudhate kan addunyaa kanaati jedhameera anniitaa paawult johansbarg irraa gabaase jaallanne.
maanuweel chaang har'a yeroo laalamu nama ofirratti amantaa qabuuf tasgabbaa'aa fakkaata innaa bukaatonni isaa hegeree isaa irratti mari'atan chaang duraan ministeera maallaqaa ka ture yoo ta'u qorannaa ameerikaan moozaambiik irratti liqaa gaggeeffame laalchistee gaggeessite booda baatii darbe qabame yakka laalcha ardiiwwan afrikaa ameerikaa kaabaa awuroopaaf giddugaleessa bahaa hirmaachisu kun salphaa ta'aa jedhee namni yaadu hin jiru. Moozaambiik maallaqa hedduu jalaa nyaatamee kufaatii nagashee mudatee booda walqabateetu namoota hedduu shakkaman keessaa chaang nam tokko ka ta'e. Sababii rakkoo Moozaambiik mudate kanaaf uummanni ishee tajaajila argachuu malan kan akka daandiif hospitaalaa dhabuun rakkataa jira. Elipidoo Muteemba qabsaa'ota Moozaambiik hedduu keessaa tokko chaang har'a mana murtii duratti ennaa dhiyaatu argee jira. Muteembaan VOA'f akka ibsetti Chaang Afrikaa Kibbaa keessatti hidhamuun na gammachiisee jira jedha. Yuunaayitid Isteetsitti dabarfamee kennamuuf ajaji yoo kenname Ameerikaa keessatti immoo yakka laalchaaf dhiyaataa jedhe. Aangawoonni Moozaambiik oduu gabaasotaaf guyyaa tokko dura akka ibsanitti namoonni kudha saddeet dhimma kana waliin walqabatee himatamaniiru. Muteen baangaruu mootummaan Moozaambiik bara 2016 kaasee dhimma kana beekaa jechuudhaan falma. Kunis yeroo liqaan kun biyyattiif kenname. Kunis aangawoota Moozaambiik akka sosso'aniif mallattoo addaa ta'eera jedha.
We don't trust our justice system as we have many pending cases whereby if we can try to follow up
Caasaa murtii haqaa qabnu hin amannu. Dhimma hedduun akka jalqabamanitti jiru. Kanaaf hordoffii fedha. Garuu furmaata tokko wajjin hin dhiyaanne murtiin haqaa kennames hin jiru jedheera. Manni murtii Yuunaayitid Isteets torban darbe konyaa Niiwoork gama bahaa namoota chaangiin dabalatee torba himateera. Piroojeektii banuudhaan maallaqa walitti qabatanii ofii isaanii nyaatu aangootaaf dabarsanii kennuu kanneen jedhan irratti murteesse dhiyeesse. Kanaanis yoo xiqqaate doolaara biliyoona dhibba lama mataa kennuu keessaa qooddatanii aangoota mootummaa Moozaambikiif kanneen biroof kennuu jedha. Akkuma yakka maallaqaa irratti hojjetame kabiraa dhimmi kun gadi fageenyaan ilaalamuuf jira. dhaabbatii waan kana keessaa harka qaba jedhames odeeffannoo barbaachisu aangoota ameerikaaf akka gabaasu gaafatameera chaang baatii darbe afrikaa kibbaa keessatti kan hidhame yoo ta'u aangoonni akka jedhanitti dabarfamee haalli kennisiisus jira abukaatoon chaang garuu kennamuu hin danda'u jechuudhaan falmu abukaatoon chaang wiilii vermuuleen chaang wabiin gadhiifamuu qabaa jedhu. hidhuuf wanni hundee ta'uu waliigaltee jiru keeyyata kudha sadii kanuma akka Mr. Chang gadhiifamuuf hin gaafadhaa jedhan. Qabsaa'aadha ka jenne Muteenbaan akka jedhutti dhimma akkaan wal xaxaa ta'e nama hedduu of keessaa qabudha kun maqaa namoota ka biroos qorannaan gaggeeffamu kana keessatti ka'uuf jira shakkii jedhu qaba. Kunis pireezidaantii Moozaambiik duraanii. akkasumas pireezidaantii ammaa ka bara sana keessa aangawaa ittisaa turanis ni dabalataa jedha.
You can't tell me that he didn't know that uh, there was an agreement of uh, a loan of uh, a huge Waliigalteen akka ture hin beekanii jechuun hin danda'amu kunis liqaa maallaqaa kenname irratti jechuu kooti. Pireezidaantonni tu aangoorra jiranii waan dubbanne akka pireezidaantiittis waan inni jedhu dhaga'uuf feenaa jedheera. Yakka laalchi kun roobii boris kan itti fufu ta'uun beekameera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa lamaaf daqiiqaa 48 as nu biraa immoo waaree booda sa'a kudha lamaaf daqiiqaa 48 wallee kanaan gara sagantaa keenyaatti ceena.
gamasiif gamanatti addaan nu dorkanii caancalanaa didhananuu kuteen dhufaa lafa citee dhiigaa yooma sirraa hafaa lafa citee dhiigaa yooma sirraa hafaa. dhiisate karaa dadhabanii karaa dadhabanii asii miti gamaa lallabanii gamaa lallabanii haala miidhe shakke karaa dadhabanii karaa dadhabanii. Ani kalbinti yaa baale baale jetti baale baale jetti. Ani kalbinti yaa baale baale jetti baale baale jetti. Beenu beenu beenu barrisinaan jetti. Beenu beenu beenu barrisinaan jetti. Yaa bareedu warji yaa bareedu balee yaa bareedu balee. Attan godhee nuufsaa biqiltuu shabalee biqiltuu shabalee. Aannan buqqanee ishuu beeta bandaa. Roobee booba keessaa waan ammannee yaana. Asii miti gamaa lallabanii gamaa lallabanii haala miidhu shabbee garaa dadhabanii garaa dadhabanii asii miti gamaa lallabanii gamaa lallabanii.
zariin wadaajoo walleessaaf hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata dhiyeenya magaalaa finfinneetti sirni badhaasaaf beekamtii kennuu aartii fi aartistoota oromoo waliin walqabate geggeeffamee ture badhaasa inni jalqabaa badhaasa odaa yoo ta'u aartistoota damee aartii garaagaraatiin dorgomsiisee ka badhaase ture badhaasni siinqee immoo badhaasa dubartoota qofaaf qophaa'edha dubartoota damee hojii garaagaraa irratti hirmaataniif hojjetan akkasumas hojii isaaniitiin kanneen fakkeenya ta'antu badhaafame xahaay daamxootu gabaase Tibbana sirni badhaasaa fi beekamtii kennuu lama Finfinneetti raawwatamee jira. Aartii Oromoo ilaalchisuudhaan badhaasni Odaa dubartoota damee hojii garaagaraa irratti hangafaa fi fakkeenya ta'aniif ammoo badhaasni siiqqee gaggeeffameera. Badhaasni Odaa marsaa lammaffaadhaaf kan gaggeeffame yoo ta'u dameelee aartii muraasaan beekamtiif badhaasa kan kennee jiru. Aartistoota badhaasa Odaatiin si'a lammaffaadhaaf milkaa'an keessaa aartist Hacaalu Hundeessaa isa tokkodha.
yeroo lammaffaaf miti yeroo tokkoffaafuu namni waan hojjete tokkoon gaafa beekamtiin kennamuuf waan namatti dhaga'amuu danda'u gaa Eh, atu hin beekta hojii kiyyaan gaafa beekamtiin natti kennamu gammachuu guddaan natti dhaga'ama jechuu kooti Eh, Keessumaa aartii Oromoo guddisuu keessatti badhaasni akkasii gumaacha maalii taasisan?
nama hojii aartii keessatti bobba'e kanarratti yeroo baay'ee hawaasa oromoo biratti hin baramu namni keenyas harki caalu qabsoo gaggeessaa ture waan ta'eef yeroo inni beekamtii walitti kennu hin turre Tole.
haala amma gaa yeroo jechaa dhufe kana keessatti immoo keessattuu ijoollee oromoo hojii aartii irratti bobbaate kanaaf beekamtii laachuun jajjabina guddaa kennaaf jechuudha.
Tole guddina aartii Oromoo irratti uummata Oromoo irraa qaamolee biraa irraa maaltu eegamattee yaadda gara fuulduraatti kana caalaa akka tarkaanfatuuf?
Jalqaba eh, namni aartii keessatti bobba'e waan aartii dandeettii isaatiin uummata isaa amansiisuun dirqama. Dhugaa haasa'uudhaaf yoo uummanni keenya immoo waan qabuu fi akka qabuun hunda bukkee dhaabbachuudhaaf maa duubatti waan na jedhu miti. Sabni tokko aadaa isaa, seenaa isaa, diinagdee isaa, siyaasa isaa aartii keessatti arga waan ta'eef daawwitii ofii immoo akka hin cabne akka gaariitti kunuunfachuun abbaadha. Oromoon aartii isaas aartistii isaas akka itti tikfatu kanaan dura haala rakkisaa keessaa bakka gaariitti tikfachaa ture kana booda immoo rakkoo muraasa jiru kanas walumaan taanee bakka itti goona waan ta'eef mannis akkuma kanaan dura caala abbummaas akka hin dagannee jedha.
Aartisti Fiqir Amsaaluu shamarran tiyaatira qopheessuudhaan dorgoman keessaa ishii tokko.
Kottaa galmaa'aa asirratti dorgomaa waggaa darbe dorgomne gaaruma kana jalqabame kan ta'e asira. Dorgomaatti kottu galmeetiin jedhame malee ani kottu lakkoofsa guutii yookiin immoo kottu galmaa itti beekamtii ilaannaan kanan dhaqee galmeet immoo hojii sadarkaa isaa eeggate waan of fakkaa qabuuf hedduutti dhamaaneerraa ijoolleen dandeettii isaanii haala bareedaa ta'een haala ajaa'iba ta'een akka agarsiiseeru. Guyyaa dhumaa gaafa ga'u kottu waraqaa fudhadhuun jedhame ani gaa noominiidhaa fi kottu fudhadhuun jedhame ani gaa waan hin dorgomne akkamitti noominii taataan dorgommii maseetan dhaqee gaafa dhaqu lakkii beekamtii laata. Beekamtii maaliin alaabsina lama qofa waan taatanii beekamtii dhuma naannee darbina deebii quubsaan naanlaatan.
Badhaasa Odaa kanarratti artistoota biraa yaada garaagaraatu ka'amu. Badhaasni kun gaggeeffamuunsaa aartiin Oromoo akka guddatuuf ni fayyada. Kanneen kaan immoo ulaagaa filannoo fi haala gulaallee irratti komee qabnaa jiru. Qindeessituun sagantaa kanaa Bashaatu Tulamaariyaam filannoo fi gulaalli keessaa harka hin qabnu haala mijeessu malee jetti.
Ulaagaa kaa'uunis artistoota filachuun maandeetii keenya miti. Maal goona nuti hojiiwwan bara tokko keessatti fakkeenyaaf kan darbe bara kuma lamaaf kudhan keessatti hojiiwwan adda addaa hojjetaman nuti walitti qabnee mana manatti deemnee kanaaf immoo asuma teenyee sooshaal miidiyaanis reediyoonis waamnee akka fiidan goonee abbootii seeraaf laanna isaantu wanta hunda piroosesiisaa fixanii tooffaay fi kan kaadhimamtoota shan adda baasanii kaataagorii kaataagorii keessaa jechuudha. Isaan laatu akka uummata irratti dhiyeessinu malee haala adeemsichaa keessatti nuti hin seennu garuu maal goona nuti dura jalqaba yommuu abbootii seeraa filannu kaayyoon keenya hamilee artistoota keenya kakaasuu waan ta'eef in kakaasna jennee immoo booda wanta hamilee tuqu akka hin hojjenneef of eeggannoodhaan hojjenna isa inni kan eegalu immoo yommuu ogeessota filattudha abbootii seeraa yommuu filannu xannoo isaanii arginee haala barumsa isaanii beekumsa isaanii arginee mari'anneeti kan filannu abbootiin seeraa kunis yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota kan ta'an waraqaa qorannoo isaanii aartii irratti kan hojjetan beekumsa qabu jennee kan itti amannu filanna filannoo keessatti wanta tokkoyyuu hin seennu.
Gama biraatiin ammoo badhaasni siiqqee dubartoota hangafaa fi hojii isaaniitiin fakkeenya ta'aniif kennamee jira. Artistii Yashii Raggaasaa Hajjaamboo badhaafamtu turte.
Baay'een gammadee jira. Maal ta'e kun kaka'umsaa kan duraati kan duraa waan ta'eef akkanumatti taatee kun jedha. Gara kiyyaan baay'een gammadee jira. Dubartoonni kaanis biyya biyyaa dhufanii badhaasa kana argachuu fi gammadeen jira. Kanaan dura homtuu wanti godhame hin jiru waan waa'ee dubartii jajjabee badhaasni uumamee gara fuulduraatti waan godhame hin argine garuu hammammoo baay'ee gammadee jira. Akkan itti jabaadhee hojjedhu jechuun jiriyama badhaasa kana laalanii hundumti keenya hundi egaa kunis turaa jennee gara fuulduraatti akka itti hojjennu kuni badhaasamuu keenyaaf baay'ee gammachuudha jechuudha. Hundumaa hin kakaasaa.
Badhaasa kanaan artistoota qofa osoo hin taane atileetonni hangafa ta'anillee badhaafamaniiru. Qindeessituun sagantichaa artist Hawwi Tazarraa sagantaan kun dubartoota qofaarratti kan xiyyeeffatudha. Sababni isaas warreen umurii isaanii guutuu hojii aadaa aartii seenaaf duudhaa uummatichaa guddisuudhaaf tattaafatan jajjabeessaa warreen jalaa dhufan immoo haamilee akka argataniif jette gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaay daamtoo finfinneerra.
Wanarsan qopheessina dunubbaafanne mataa oduu deebi'esanitti Itoophiyaa fi Eertiraan daarii gama magaalaa Amaajeree fi Humeraan qaban banatanii walitti daanduu jiranii banachaan tunfa lamaan dhuftellee. Puuntland pirezidaantii haaraa filatte biyyi tun bara kum tokkoof dhibba sagaliif sagaltamii saddeetii keessa Soomaaliyaa irra cittee baatee akka tokkoon ufiin ufu bulchuu jirti. Saayil Abdullaa Deeniit pirezidaantii ta'ee filatameef. Manuel Chang ministeerii maallaqa Moozaambiik ka durii biyyisaa hiyyeetti doolaara biliyoona lama caalirra balleessi jedhanii ardi himatanii mana murtii jira. Himachaan tun biyya hedduu ardii hedduu tuttuquu jirti. Ardii Afrikaa keessaa Noorz Ameerikaa, Awurooppaa fi Eeziyaallee xoopheen namsuun nama hedduu tuttuquu jirti. Gaaboon mootummaa kale irraa fudhachuuf gargalchuuf itti dhufan kaan amma harkatti deebifattee bulfachuu jirti. Teessoon mootummaa kanaallee harkisii jirti. Warra mootummaa gargalchuuf dhufellee Lootinaalii jalqabdeetiin nama hedduu hidhaan hidhuu jirti. Kamkaaniin Gaaboon daangaa Kaameroon waliin qabdullee ayyuu cufatte eegi mootummaa irraa gargalchuuf itti dhufaniin duubatte jechuun namni biyyi sun hiddachaa jiru qaa'eetti daarii irratti walitti qabamee achi ciisa. Biyyatti toniin waan hedduun siyaasaa fi waan hedduun beekamte. mootummaan ameerikaa har'aallee guyyaa kudhanii saddeetessoof akka tokkoon cufa jira pirezidaant tiraamp paartii demokiraatitti daarii daangaa biyyi lamaan irra ijaaran meeksikoof ameerikaa irra ijaaran irratti horii itti ba'u malirratti wal dhabanii mataan oduu akkanuma ansora lafeeti.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.